Kun raadiyoon sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sanbataa fi dilbata galgala sa'aatii lamaaf walakkaadhaa qabee amma sa'aatii sadiitti sagantaa afaan Oromoo saatalaayitii Naayil Saat irratti tamsaasu amma jalqaba. Qophiiwwan torban kana tamsaafaman keessaa sanbattaniif irra deebinee waan sin dhageechisnu qabadhee dhiyaadheeraa akkam ooltan dhaggeeffatoota keenya keessummeessituun keessan irraani tigisti gammeeti. Gabaasni keenyaan dura haala godaantota Itoophiyaa yemen jiran irratti xiyyeeffata. Biyyoota bahaa iddu galeessatti qaxxaamuruuf biyyaa bahan yemen keessatti erga qabamanii booda magaalaa sana'aa keessatti. Manneen nyaatarra deemanii nyaata kadhachaa akka jiraatan himatan godaantonni kun biyyatti deebifamuudhaafis iyyachaa turanis deebii dhabnee jedhan gabaasa isaa guutuu galmoo daawititu naayiroobiirraa nu erge kinooti.
Taayir Faarisii fi Toofiq Ahmed godaantota lammiin Itoophiyaa yemeen keessa jiraatani. Toofiq dargaggeessa gana 25 Taayir ammoo reef gana 20 akka guute dubbate. Godina Jimmaatti dhalatanii kan guddatan dargaggoonni lameen kun godaansaaf erga biyyaa ba'anii booda amma biyya yemen keessatti rakkachaa jirraa jiru. Taayirii fi Toofiq Silaa biyyaa kan ba'an gara Saawudii Arabiyaa darbuuf ture. Haa ta'u malee weerara dhibee koronaa mudateen daangaan biyyoota hedduu waan cufamee fi seeraan ala ta'us karaa darbaa dhabanii lammiilee Itoophiyaa kumaatamaan lakkaa'aman duuka yemen keessatti rakkataa jirra jedhu. Xaayir ji'oota kudha lamaan darban kanaaf daandii Sana'aa irra nyaata kadhataa akka jiraate dubbata.
Ammas karaa nu dabarsuu didee warra achi inni dura jirees immoo warri abdeeme qabamee nutti gaddeebi'ee asitti dalagaan ammuntii jirtu iyyuu immoo dhabamee asitti rakkannee kunoo hoteela adda addaa keessa deemnee kadhannee nyaannee inni achi kaan immoo bootaan bula nuti hin jiru achi karaa makiinaa irratti yaa'anii immoo kartoon adda addaa buufannee buluutti jirra. Wanti mudatu akkinuma qoonqooti uffatas hin qabnu wanti bakka bula nuti hin jiru. Artumaan dalagatanii buluutti wanti dalagatanii immoo ittiin bulan hin jiru. Ol deemuuttis immoo rakkanneetuma muddamnee gara baaraatti achi deebi'een kaan nurraa ni baaraatti dura keenya achi deebi'ee dhumee jennaan achi deebi'uuttis of sodaanneetuma as keessatti rakkachaa jiraam.
Meeqa taatu isin kan achi jirtan mee ijoolleen akkasitti jiraataa jirtanu?
Wallaahi guyyaa mataan isaa walitti qabame nama kuma digdama kuma kudhanii ol ta'a malee isaan gadi hin ta'u. Garuu ammaaf immoo faffaca'ee faffaca'eetuma qoonqoo barbaadachuutti jira malee.
Amma waggaa tokko ga'uuf jedhaa miti waggaa tokkoon kan amma akkamitti jiraatta reetiin?
Waggaa tokkoon kan ammoo maa arganne kadhanneetuma fi arganne waliin jajeenyeetuma bishaanuma kadhannee hidhinneetuma marumaan hidhannee ciisitti jirra.
Toofiq Ahmedis akkasuma ganna lamaaf daandii sanaa irra jiraate.
Haalli biyyaa waggaatti addeen sadaquma kadhatanii nyaachuudhaaf dalagaan illee hin jiruuti dalagaa jira jedhanii Hoggaanni sassaabanii manaan yaasan jedhanii dalagaa miti wanni nyaatan uyyuu wanni dhugan uyyuu hoteelarra deemanii kadhatanii yoo nyaatanii bakka ciisan hin jiru kunoo shaaraarra ciisuudha qaahiraa bakka jedhamtu amma kunoo bakka sheek jedhamtu tokko kuma kudhanii oltu jira kunoo amma namni dullee bakkuma sana jiraachuutti jirra amma achitti yoo namni sadaqaa nuu kenne yoo nama waa nyaannee waa arganne malee jechuudha deddeemnee waa magaalarra waa arganne malee jiraachuu hin dandeenyu akkasitti jechuudha asitti baay'ee rakkoo guddaa keessa seenne jirra. Akkana seenaa hin baane sila biyyaa beektan.
Godaantonni kun lameenuu rakkoo kana keessatti qaamni nu gargaare hin jiru jechuunis komatu. Yemaniin ga'uuf Toofiqii fi Xaayir warra seeraan ala nama daddabarsuu fi birrii Itoophiyaa kuma kudha sadii ol kaffalleerraa jechuun dubbatu. Darbanii darbanii maatii isaanii bilbilaan akka wal argan utuu karaa arganne immoo biyyatti deebi'uu barbaannasii jedhu dargaggoonni lameenu.
Garma deebiitti yaalaa jiraan ol deemutti raannii waa ol deemna jedhee immoo waadannee deemneetu immoo furmaata keenya ilaallanne jedhutti karaan hin jiru waan ta'eef hundinuu amma nama deebineetuma gallaa gara biyyaatti galleetuma rakkannaa jechuutti jira.
Warri IOM haa ta'u warra imbaasii Itoophiyaa ta'u wanti isin gaafattanii deebii argattan jira laata?
Waa tokko furmaata nuun qabu hunuma gaafannaa waa tokko furmaata hin qabu deebiin nu arganne waa tokko hin jiru.
Wanni isaan nu gargaaran tokko hin jiru. Wanni isaan nu gargaaran kunoo beellama guyyaa akkanaa deebi'a, guyyaa akkanaa deebi'a, guyyaa akkanaa deebi'a jechuudhaan har'a kan baatii sagala jirra jedhutu jiraan illee eeggan itti deemuu eegalee kunoo har'a baatii shani beeyta. Kunoo har'a isaan duraas nu ka boodaas waa tokko ka furmaata hin arganneetu jira. Isaan guyyaadhumaan nama haaraa haaraa galmeessaniituma nama haaraa barbaanne nan guyyaa tokko nama haaraa barbaanne. Isinoo isin qaxaroo beellama nuun jedhan guyyaatti beellamaan keessan beellama. akkasumatti furmaata wallaallee deemnee deemnee dadhabnee guyyaatti bakka ra'e nuun qabnu achuma ra'e hin gara biyyaatti deebi'uu feena haa jedhan malee toofiqii fi taayer lammiileen Itoophiyaa kuma lakkaa'aman kaan yemeniin jiran biyyatti deebi'uuf karaa hin qaban qarshii harkaa qaban warra isaan biyyaa biyyatti dabarsaniif kennine waan fixanii fi ofirra deebi'anii galuu miti waan nyaannee bulluu hin qabnu jedhu. biyya lolli bara 2011 kaasee godhu yeman keessa godaantotaa fi baqattoota Itoophiyaa kuma hedduutu jira jedhama warra kanas kan gargaaru dhaabbata godaansaa IOM jedhamuudha dhaabbanni kun haga danda'e baqattootaa fi godaantota kanaaf deeggarsa taasisaa jira jedha oliiviyaa hedan yemanitti dubbeemtuu IOM rakkoo godaantonni himataniif deebii yoo kennitu jaarmayaan IOM yeman keessa gatii nama hedduun gargaarsa fedhu jiruu fi dhaabbatichi hunda gargaaruu hin danda'u jechaan dubbatte garuu jette oliiviyaan. IOM godaantota addatti midhaan irra ga'e soddomii afur ta'an yemen naannoo edanitti giddugala takka keessatti kunuunsaa jiraachuu dubbatte warri miidhame jette kanaafis jaarmayaan IOM nyaata tajaajila fayyaa bakka jireenyaa fi gargaarsa kaan kennaa akka jiru eertee warri kun booda yoo fooyya'an fedha isaaniitiin gara biyya isaaniitti gaggeeffamu jechuun dubbatte. warra akka xaayirii fi toofiq kaa gara biyyaa galuu fedhuufoo dhaabbanni IOM maal yaadee gaaffii jedhuuf oliiviyaan. IOM mootummaa Itoophiyaa waliin ta'uudhaan sagantaa duraan dhaabate kan godaantota biyyatti deebisuuf karoorfame lafaa jalqabuuf akka jiru himte garuu balaliin xiyyaaraa yemanii gara Itoophiyaa sababa weerara dhibee kooronaa waan adda citee fi godaantota kana ammatti biyyatti deebisuun hin danda'amu jechuun dubbatte.
obbo jawaar mohaammed dabalatee hidhamtoonni siyaasaa oromoo qaallittiitti hidhamanii jiran mormiif lagannaa nyaataa erga jalqabanii torban lama darbeera isaan keessas namoonni dhukkubsatanii gara hospitaala geeffaman akka jiran voa dhaan ibsan abukaatoleen hidhamtootaa guyyaa kudha sadaffaa lagannaa nyaataa itti jalqaban jechuunis kibxata darbe maanguddoonni jara gaafachuu dhaqan akka midhaan nyaatan gaafatanis hin milkoofnee jedhan maanguddoonnis lagannaan nyaata kun balaa hamaa odoon geechisiin dura. qaamolee mootummaa dhimmichi ilaallatu wajjiniin mari'achuuf yaada akka qaban dubbataniiru jedha gabaasni muktaar jamaal roobii darbe finfinneerra nu erge.
hidhamtoota qaallittiitti hadha guyyaa kudha afuraffaa isaaniitiif nyaata lagannaarra jiran akka nyaata nyaatan amansiisuudhaa fi mariisuudhaaf guyyaa kaleessaa gama qaallittiitti kan imalan obbo Leencoo Lataa fi obbo Daawud Ibsaa akkasumatti ammoo gama hoggantoota amantaatii Ustaaz Kaamil Shamsuufaa. yaada obbo Jawaarfaa akka nyaata nyaatan dhiheessineef osoo itti hin milkaa'in hafneetiin hin jirre jedhan hooggantoonni siyaasaatii fi abbootiin amantaa gama qaallittii imalanii turan kunniin obbo Jawaarfaa nyaata nyaachuu didaniitiin lagannaa isaaniititti kan fufaniif komiileedhaa fi rakkoolee akka hiikamu qabnutu jira inni kun ta'u malee nyaatatti hin deebinu jechuudhaan ejjennoo isaanii nuuf ibsan jedhan Ustaaz Kaamil Shamsuu.
Warri bulchiinsi mana hidhaas haala inni keessa jiru baay'ee. yaaddessaadha haala jarri keessa jiranu kanaafuu ulaa karaa waajjira galan hojjeessanii galaatii nu hamma dandeenyuun akka namummaattis akka oromummaattis kadhannee dadhabnee jirra. Isin duras akkasumas manguddoonni abbootiin amantaas dhufanii kadhatanii jiru. Isin amma kanatti jirtan kun immoo hayyoota waan dura qabsoo kana keessattis seenaa dheeraa qabu. Kanaafuu nu kadhadhaa jedhanii ennaan gallee idduma jirri kutaaruma jirru keessa jiraatan keessa galle yoo dhaqnu jaruma nama sadiidha jiraan nama afur turanii shabsaddiin tahaa dhabuudhaan mana yaalaa akka geessanitti himanii jawaarii baqqaleedhaaf hamzaa argine kan ol seenne gara nama kudha jaha kudha torba wayiin taana hundinuu akkuma amanuun karaa amantiitiin gara siyaasaatiin waan dandeenyuun manguddoonni baay'ee kadhatanii fedhiin ummataa kana miti waan jedhu sitti kaasanii miidhaan isinirra gahu uummata keenya miidhaa kan jedhuun baay'ee kadhannee jirri immoo nuti kaayyoo qabna gaafii qabna gaafii kana manuu deebi'utti dhufuu keessaniif galatooma jedhanii nurraa fudhachuu hin dandeenye haalli ture kana.
Hooggantoonni siyaasaa qaallittiitti argaman kunniin torbaan lama dura yeroo lagannaa nyaataa eegalan gaafiilee kaasanii turan keessaa gaafiin lama deebi'uu isaanii kan dubbatan yoo ta'u innis haali qabiinsa mana hidhaa. koloneel gammachuu ayyaanaatii fi namoonni keelloo uffatanii mana murtiitti waan dhufaniif hidhamaniitiin turan gadi dhiifamuun fala argatullee rakkoolee siyaasa oromoo bu'uurarraa hanga ammaa fala hin argatinii fi hammaachaatiin dhufetu jira jechuudhaanillee yaadanuuf dhiheessaniitiin jiru jedhu rakkoon siyaasaa bu'uurarraa fala argachuu qaba jedhaniitiin hooggantoonni siyaasaa kunniin lagannaa nyaataa guyyaa kudha afuriif itti fufan kun maali jechaan kan gaafanne. abukaatolee obbo Jawaar Mohaammed faa keessaa tokko kan ta'an obbo Kadir Bulloo akkas jedhu.
Warra asiin dura qabsaaheetti nama kuma shanii lubbuu isii itti wareege amma yeroo kana keessatti mana hidhaa federaalaa kana keessatti namni siyaasaan hidhamee jiru nama kuma shani asuma keessattuu jiru. Garuu kana keessa warri saba Amaaraa fakkeenyaaf siyaasallee nama afur hin ta'u. Kanaafuu Oromoon ofii dhiiga ofii jigsee dhufee jiraatu keessatti biyya ofii salphachuu hin qabu kan jedhudha. Kan biraa paartiiwwan maqaa Oromootiin jiranuu kaansilii godhame seeraan ala kaansilii godhamee jiru yookaan dhorkamanii akka hin dorgomne godhanii jiranii. Lammaffaa warri lamaan hafan lamaanuu abaa ofii kaafachuun amma isaanis warri miseensonni isaanii hooggantoonni isaanii gubbaa gadi jedhanii kan ta'an yoo ta'u warrummaan isaan hoogganuu akka sochooni ta'e yeroo ammaa haala uummata kanaaf waan tokko goone godhanii haala jirani. Haa ta'u malee warri saba biraa keessatti warri mirga Oromoo akka hin kabajamne warri barbaadu tokkoffaa miidiyaan isaanii banamee fi lammaffaa paartii isaanii akka barbaadan sochoosanii ilmaata amma jiru kanaaf haala midiyaa ta'een kan godhan yoo ta'u kuni rakkoo kan uume waan ta'eef haala kana keessatti rakkoo keessa kan jiran ta'uu kan mul'isan yoo ta'u keessattuu haala kanaan Oromoon akka siyaasaa keessaa baatu Oromoon siyaasaa keessaa akka bayan kan godhame yoo ta'u kan arguun uummata Oromootiif salphinnaa wanti nafti kenna irratti kennuu fardinneef akkaataa kanaaf kana kan fakkaatu yoo ta'u isaan amma gaafiin isaan jiranii tokkoffaa Oromoota siyaasaan hidhame marti akka gadi dhiifamu lammaffaa biiroon uummata Oromoo paartiiwwan Oromoo seeraan ala cufamanii akka sochoone godhamu akka hayyamamu sadaffaa mootummaan wannaa siyaasaa biyyattii ka hudhee jiru kana banaafu baraa wareeti biyya demokiraasiin biyyattii kana akka guddatu akka godhuudhaa kana kan fakkaatu gaafiin isaan kaasaa jiran.
Hidhamtoonni qaallittiitti nyaata lagatan kunniin miidhaa guddaa keessa jiraachuu kan dubbatan obbo Kadir Bulloo namoonni dhimma kanneen irratti yaada kennan jechaalee miira namaa tuqanirraa akka of qusatanillee waamicha dhiyeessan. Namoota hanga ammaa nyaata lagannaa kanarra jiran keessaa kanneen dhibamaniitiniin gama hospitaalaatitti fudhatamanillee jiraachuu dubbatu obbo Kadir.
Asiin dura Boonaa Tibbillee, Shamsadiin Dhahaa, Arafaa Abubakar fi Dajanee Xaafaa hospitaala galuu armaan dura himamee ture. Adda immoo kan irra gahe tokkoffaa Sabbooqaa Qaaqoo, lammaffaa Alamaayyoo Galataa kunniin hospitaala kan deeman yoo ta'u, sadaffaa guutuu mul'ataa dhibameera jaarraa torbaa saddeetama yeroo ammaatitti.
Mana sirreessaa qaallittiitti argamaniitiin hoggansa mana sirreessichaatii fi obbo Jawaar Mohaammed faa wajjin mari'achuu kan dubbatan Ustaaz Kaamil Shamsuu rakkoolee lagannaa nyaataa kanaaf sababa jedhaniitiin obbo Jawaar Mohaammed faa dhiyeessaniifillee dhaga'uu isaanii dubbatan rakkoon kun hammaateetiin balaa gama biraa osoo hin uumin durallee qaamota dhimmi ilaalu kan mootummaa waliinillee mari'achuudhaaf karoorfachuu dubbatu Ustaaz Kaamil.
Namoonni achitti wal arginu suni namoota kallattii adda addaati qaama siyaasaa qaama adda addaa dhuunfaadhaan nama dhaqe garuu waan kana yoo danda'ame jaarsoliin manguddoon adda addaarraa dhufanii qaama dhimmi isaa ilaallatu qaama mootummaas dubbisuun akka qabamu akka callifamu hin qabne kanarratti yaada walii jirree adda baanee ammatti garuu wanti tarkaanfiin achi booda goone hin jiru namuma dubbisuu waan kanatti hin callisinaa waan jiru manguddootu tokko tokko abbootii amantaa adda addaa yaada kana hiruudhaa fi waan jiru kana ibsuu fi malee wanti amma kana jennee lafa keenya jiru.
Haala fayyaa hidhamtoonni irra jiranii fi namoota gama hospitaalaatti fudhataman jedhaman adda baafachuudhaaf komishinii manneen sirreessaa federaalaarraa deebii argachuudhaaf dubbi himaa komishinichaa fi komishinara bulchiinsa komishinii mana sirreessaa federaalaa argachuudhaaf irra deddeebiidhaan yaalii taasifnullee itti milkaa'uu hin dandeenye rakkoolee. Bu'uuraa siyaasa Oromoo keessatti mootummaan uumaatiniin jira jedhaniitiin hidhamtoonni kunniin komataniin wal qabatee deebii akka nuuf kennaniif waajjira muummee ministiraatti hogganaa giddugala ijaarsa sirna dimookiraasii kan ta'an Dr. Biqilaa Hurrisaa gaafannus dhimma kanarratti kan deebii kennu isaan osoo hin ta'in qaamolee haqaa ta'uu isaanii nuuf ibsan. Ittaansuudhaan illee gama abbaa alangaa federaalaatti akka deebii nuuf kennaniif dubbi himaa abbaa alangaa federaalaa obbo Awwal Sultaan gaafannaan. Gaafiin gaafatame dhimma siyaasaa ta'uu isaatiin wal qabatee dhimma seeraa fi haqaa irratti malee dhimma siyaasaa irratti deebii kennuudhaaf waajjirri isaanii akka aangoo hin qabne nuuf deebisan qaama dhimma kanarratti deebii kennu argannaan in qabannee dhiyaanna. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerraa.
Kan dhaggeeffachaa jirtan sanbataa fi dilbata saatalaayitiidhaan darbu qophiilee raadiyoonii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophiittaa nutti dabarraa Itoophiyaan bara kana ji'a eblaa keessa talaallii COVID-19 doozii miliyoona sagal galchuuf hojjechaa jiraachuushii ibsameera. Ministeerri Fayyaa Itoophiyaa akka jedhutti bara bajataa 2013 xumura irratti talaalliin kun hawaasa biyyattii dhibbarraa harka digdamaa akka dhaqqabuuf hojjetamaa jira. Bal'ina oduu kanaa Tsahaay Daamxotu roobii darbe Finfinneerra nuu ergee kinooti.
bara 2013 akka lakkoofsa Itoophiyaatti xumura baatii eeblaarraa eegalee talaalliin koronaa vaayirasii gara Itoophiyaa akka seenutu ibsame. Covid-19 erga Itoophiyaatti mul'ateen as lubbuu namoota hedduu du'aaf saaxileera. Kanneen kumaatamaan lakkaa'aman ammoo vaayirasii kanaan qabamanii irraa dandamataniiru. Kaan ammoo ammas vaayirasii kanaaf saaxilamanii akka jiran ibsa ragaan ministeera fayyaa Itoophiyaa. addunyaarraa lubbuu namoota miiliyoonaan lakkaa'amanii kan galaafate vaayirasii kanaaf fala dha'uudhaaf addunyaan kallattii maraan uummataaf talaallii kennuuf carraaqaa jirti itoophiyaanis ji'a lamaan booda talaallii kana gara biyyaatti fiduuf hojjechaa akka jirtu daayirektarri koominikeeshinii ministeera fayyaa itoophiyaa dr taganee raggaasaa raadiyoo sagalee ameerikaatti himaniiru.
talaalliin koovid kudha sagal biyya keessa galchuudhaaf hojjechaa jiru akka biyyoolessaatti qaamolee fayyaa. Qaamolee gaggeessitoota dhaabbilee gargaarsitoota wajjin ta'uudhaan qoreewwan sadarkaa biyyoolessaa fi akkasumas achi jalatti immoo qoreewwan dhimmoota adda addaa hojjetan hundeeffamanii hojii keessa turre baatiiwwan sadan darbaniif akka fakkeenyaatti talaallii biyya keessa galchuudhaan wal qabatee dhiyeessirratti qoree mataa isaa danda'e dhaabbatee hojjechaa kan ture loojistikiin wal qabatee kooldi cheen gubbaa madakaatti haalli itti hawaasa keessatti gadi bu'u qophii guddaa waan gaafatuuf achirratti qoreen mataa isaa danda'e dhaabbatee. kan hojjechaa jiru qaama kominikeeshiniitiis mata bira gahuudhaan kallattii sirrii ta'een hubannaa uumuudhaaf waan hubannaa dhabuu wal qabatee mul'atu ammumaa kaasnee kan irratti hojjennu qoreen mataa isaa danda'e dhaabbatee hojjechaati kan ture amma ragaa qabnuun hanga ji'a eebilaa dhumaa irratti talaalliin doozii miliyoona sagal biyya keessa ni gala jenneetti irratti hojjechaa kan jiru kunis jalqabaati.
Talaalliin marsaa jalqabaa kun namoota adda durummaadhaan saaxilamoodha. Vaayirasii kanaan yoo qabaman ammoo hawaasa hedduuf haaluu danda'u jedhamaniif akka kennamus Dr. Taganeen ibsanii jiru.
Keenya qofa osoo hin taane akka biyya kamittuu kutaa hawaasa hunda yeroo tokkotti waliin ga'uun rakkisaadha. Dhiyeessii isaas akka addunyaatti kan murtaa'u waan ta'eef dhiyeessiin hanqinni dhiyeessii jiraachuu mala. Kanarraa ka'uudhaan nuti dursa kutaa hawaasaa kamtu argachuu qaba dhukkuba koronaa vaayirasii kana ittisuu keessatti ittisuu qofa osoo hin taane tamsa'iin isaas to'achuuf xiqqeessuudhaaf kutaa hawaasaa kam dura saaxilamaadha kan jedhu laallee qoreewwan kana adda baasaati kan jiranii fakkeenyaaf hojjettoonni fayyaa ogeessonni fayyaa fi akkasumas hojjettoonni naannaa fayyaa irratti hojjetan kutaa hawaasaa adda addaa keessatti immoo tajaajila hawaasummaa adda addaa dhaabbilee adda addaa keessatti hawaasaaf kan kennan saaxilamoodhaaf akkasumas immoo. Tajaajila geejjibaatiin wal qabatee tajaajila kana kan kennan saaxilamoodha. Gama biraatiin namoonni dhukkuba dabalataa qaban isaan kunis kanneen umurii isaaniittis immoo achi deeme dhukkuba kanaan qabamanii isaanii darbuudhaafis baay'ee saaxilamoo waan ta'eef dursi kennamee fi talaallii kana argachuu qabaadha. Kan biraa hawaasa tajaajila kennan keessaa fakkeenyaaf kan akka barsiisotaa kanneen akka dhaabbilee nageenya tiksan nageenya eegsisan. Akkuma kan kanneen biroos saaxilamoodha jennu isaan qofaaf otoo hin taane saaxilamoodha yoo jennu hawaasa keessattis dhukkuba kana daddabarsuudhaan ofiifis qabamanii dhukkuba kana hawaasa keessattis tamsaasa sababa bal'isuudhaaf carraansaa bal'aadha kana ittisuu qabna kanaaf dursa kennu jechuun kutaa hawaasa hundaa yaadudha. Haa ta'u garuu hawaasa hunda waliin ga'uu waan hin danda'amneef isaan kun adda baafamanii talaalliin kun dursa akka argatan ni ta'u bifa kanaan egaa kan irratti hojjechaa jiru.
Bara kuma lamaaf kudha sadii xumura irratti hawaasa biyyattii. waliigalaarraa dhibbantaa digdama kan ta'an talaallii kana akka argataniif hojjetamaa jira kan jiran daayirektarichi akkatti talaalliin kun argamee fi raabsamus ibsaniiru.
Talaalliin kun beekamu yeroo dheeraa turuu hin danda'u. Talaalliin kun kennamuu ture jiraata. Dhaabbata fayyaa addunyaa jalatti koovaaksii jedhamu ijaaramee jira. Biyyi keenyas achi keessatti tokko. Karaa sanaan kan biyya keessa galuudha. Haalli biyya keessa galu kallattii adda addaatiin gargaarsaan kan argamu ni jira. Bittaadhaan akka mootummaattis dhaabbilee adda addaa addaa ammallee walitti qabamaati kan jiru ammasii kan amma galu kunis kallattiin makana lamaani gargaartanis dhaabbilee adda addaarraa doonaroota irraa kan argame ni jira bittaadhanis akkuma kana kontribiishiniin mootummaarraas abbootii qabeenyaas gama hundaanuu koreen risoorsii moobilaayiz godhu sadarkaa biyyaattis ijaaramee kan jiru inni kun kan itti fufuudha jechaadha. Haalli itti biyya keessatti kennamu jijjiiramni jiraachuu ni mala yeroo yerootti haa ta'u garuu kutaa hawaasaa adda addaa amma adda baafaman kana haalli itti bilisaan bira ga'uu danda'u kan irratti hojjetamaati kan jiru. Talaalliin kun akkuma biyya keessa galeen yeroo netootti hin laatamne qophiin dursaas kan godhamaa ture fi godhamaa jiru kanaaf kutaa silaa bira qaqqabu bira qaqqabee talaalliin kun akka kennamu keessumaa immoo hojjettoota fayyaa ogeessota fayyaatiif leenjiin ammaa kaasee kennamuuf deemamaati kan jiru leenjiin barbaachisaadha talaalliin kun bifattiin qulqullinni isaa eegamee sadarkaa istaandardii addunyaa irratti baheen aga nama talaallii kana fudhatu bira gahuutti ulaagaa eegamuu qabu kanatti eeggatee kan kooldi cheenii bifa kanaan nutis qophii dursaa kan gochaa jiru.
Talaalliin koronaa vaayirasii kun gara Itoophiyaa kan seenu ji'oota lamaan booda ta'us hangi talaallii marsaa jalqabaaf argamee muraasaa kan jiran Dr. Taganeen namni kamuu of eeggannoo taasisuun haguuggii afaanii funyaanii yeroo kamuu bakka kamittuu fayyadamuu qulqullina harkasaa eeggachuu akkasumas fageenya isaa eeggachuu qajeelfama of eeggannoo irratti ergaa karaa ministeera fayyaa fi ogeeyyii fayyaatiin darbaa jiru hojiirra oolchuu dagachuun hin barbaachisu kan jedhan. yeroo ammaa kana of dagannaa fi maalla dhibdeen hawaasa biratti hammaachaa jira kanaaf of eeggannoon yeroo kamuu caalaa barbaachisaadha jechuun hubachiisaniiru gabaasa raadiyoo sagalee ameerikaatiif tsahayi daamxoo finfinneerra.
pireezidaantiin itiyoophiyaatiif daayireektariin sagantaa nyaata addunyaa maqaleen daawwatanis torbanuma kana keessa ture gabaasaan voa mulgeetaa atsmahaa daawwannaa godhame laachisee. itti gaafatamtuu waajjira koominikeeshinii bulchiinsa yeroo naannoo tigraay aadde iteenesh nugusee haasofsiisuudhaan gabaasa erge jaalannee gammadaatu dhiyeessa.
pireezidaantiin itiyoophiyaa adde sahala warqi zawudee daawwannaa gaggeessuu isaanii bulchiinsi yeroo kan naannoo tigraayitti itti gaafatamtuu waajjira koominikeeshinii aadde iteenesh nugusee ibsanii jiru. sochii hospitaala riferaalaa haayidar kan maqalee keessaa daawwachuu isaanii fi dubartoota humnaan gudeeddiin irratti gaggeeffames daawwachuu isaanii dubbatan. kana malees tigraay dhiyaa keessaa kanneen buqqa'an mana barumsaa magaalaa maqalee tokko keessa kanneen buufatan pireezidaant saalawarq daawwatanii jiru iddoon biraa daawwatanis magaalaa maqalee keessa ka jiru waaltaa kuusaa midhaanii akka ture maanguddoota magaalattii keessaa wajjinis mari'achuu isaanii keessuma nageenya kan ilaaleen ilaalchi duraa itti kennamee hojjetamuu akka qabu loltoonni eertiraa ba'uu akka qaban. gargaarsi dhala namaa haala jabina qabuun itti fufuu akka qabu beelatu jira namni du'aa jira gargaarsi kennamuu qaba humni addaa kan amaaraa lafa qabatee jirurraa haa ba'u tajaajilli baankii hatattamaan haa jalqabamu kan jedhu hirmaattonni walgahiirraa gaaffii dhiyeessuu isaanii aadde iteenesh nugusee ibsaniiru pireezidaanti saalawarqis bilisa ta'anii yaada isaanii ibsachuu isaanii deggeranii rakkoon jiru walxaxaa waan ta'eef guyyaa tokkotti kan furamu miti jedhan garuu rakkoo dubbataman qaama dhimmi ilaaluutti akka dhiyeessan rakkoon tigraay keessaa guutummaa biyyattii sirriiba kan dhorke ta'uu fi uummanni tigraay onneensaa dhiigaa waan jiruuf gargaaramuu qabaa kun hunduu furmaata argatee gara boqonnaa haaraatti ni ceenaa jedhaniiru. gama kaaniin daayireektarri jaarmiyaa nyaata addunyaa deevid besli ministeera nagaa ka ta'an aadde mufriyaat kamiil waliin daawwannaa gaggeessanii jiru yeroo kanattis bulchiinsi yeroo kan tigraay biraa ibsi akka kennameef bakka kuusaa midhaanii daawwachuu fi jaarmiyaan nyaata addunyaa baasii geejibaa akka danda'u haadholii fi daa'immaniif immoo nyaata madaalawaa akka dhiyeessan dubbatamuusaa beekameera bakka daa'immanii fi ijoolleen walitti qabamanii jiranis. daawwachuu isaanii ibsameera jechuudhaan mulugeetaas baha gabaasee jira.
paartileen mormituu somaaliyaa an yeroon taayitaa isaanii torbanuma kana keessa xumurame pireezidaantiin biyyattii kana booda itti fufee biyya akka bulchu in eeyyamnuu jechaa jiran ameerikaa dabalatees michoonni soomaaliyaan sadarkaa addunyaa filannoon pireezidaantummaa akkasumas paarlaamaan biyyattiitiif godhamu boodatti harkifachuu laalchisee yaaddoo qaban ibsaatii jiran gabaasa mohaammed kaayyee moqaadishoo irraa ergeef tujubee horaa.
ameerikaa dabalatee michoonni soomaaliyaa kan sadarkaa addunyaa falmii siyaasaa filannoon pireezidaantummaa fi paarlaamaa biyyattii boodatti harkifachuu laalchisee yaaddoo qaban ibsaa jiran. yeroon aangoo pireezidaanti mohaammed abdullaahi faarmaajoo wixata kaleessaa guraandhala saddeet kan dhumate yoo ta'u Kaadhimamtoonni pirezidaantummaa kagamtaa waltaatota garee mormituu karaa dubbi himaa isaanii reedwaan hajii akka ibsanitti farmaajoo akka hoogganaa biyyattiitti beekannaan kenninuufi jedhan.
Mohaammed Abdullahi Farmaajo must respect the constitution and give up his responsibility as head of state.
Mohaammed Abdullahi Farmaajoo heera biyyaa kabajuudhaan itti gaafatama isaanii akka hoogganaa biyyaatti qaban gadhiisuu qabu. Qaamotii dhimmi ilaallatu yookaan hirmaattonni adeemsa siyaasaa pirezidantoota walga'ii uummataa kan ofitti haammate gumii yeroo ce'umsaa akka dhaaban waamicha dabarsina jedhan. Haa ta'u malee seeratumtoonni kan akka Abdii Shiree akka paarlaamaa waggaa darbe raggaasisetti hamma namni isaan bakka bu'u filatamutti farmaajoon seeraan pirezidantii ta'anii turuu jedhanii amanu.
dalka haddii doorasho aysan ku dhicin wakhtiga loo cayimay in baarlamaanka hadda jira iyo golaha fulinta oo madaxweynuhu hogaaminayo Shireen akka jedhanitti murtiiwwan amma jiru kan gumii biyyoolessaan darbe akka jedhutti filannoon yeroo qabametti hin geggeessamu taanaan pirezidanticha dabalatee itti gaafatamtoonni waajjira heera biyyaa martinuu filannoodhaan hanga bakka buufamanitti aangoorra turu jedha jedhan. Somaaliyaan baatii guraandhalaa keessa filannoo pirezidaantummaa utuu hin geggeessin dura filannoo gama kallattiin hin ta'in geggeessuuf karoorfamee ture. Haa ta'u malee adeemsi sun wal dhibdee qaamotii siyaasaa kanneen komishina filannoo keessa jiraniin uumameen danqame. Yuunivarsiitii Qaataaritti gargaaraa piroofeesaraa qorannaa nageenyaa akka ta'an Afiyaare Elmi akka jedhanitti qaamotiin lamaan adeemsa bilchina qabuun yoo hin hojjetin torbanneen ittaanan keessa Somaaliyaa keessatti rakkoon nageenyaa mudachuu mala jedhan. Dilbata darbe miseensonni naga eegumsa Somaaliyaa kudha lama dho'iinsa magaalaa Dhusamaareeb cinatti raawwatameen du'an. Haleellaa sanaafis finxaaleyyaa Alshabaabtu itti gaafatama fudhate.
The security implications could be problematic if there is no solution within the next maybe few weeks.
Torbanneen xiqqoo ittaanu keessa furmaanni hin argamu yoo ta'e haalli nageenyaa rakkoo ta'uu mala. Sababiin isaas adda addummaan qaamolee siyaasaa gidduutti waan uumamuuf waggoota arfan darban gareelee siyaasaa Somaaliyaa adda addaa keessummeessuu gama laaleen pirezidaantichiif bulchiinsi isaanii deeggarsa gochaan turre jedhan. Pirezidaanti Faarmaajoon wixata kaleessaa yaada kennuu baatanis sanbata darbe paarlaamaatti argamanii bulchiinsi isaanii filannoo geggeessuuf waliigaltee baatii fulbaanaan ragaame hojiirra oolchuuf yaalii ni godha jedhan.
shamarran kan kee hoggaamna deeman sabbataa qarmaa gumee baay'atan shamarran kan kee hoggaamna deeman sabbataa qarmaa gumee baay'atan jireenya keetiin isaanis boonan waydu wayduun gammachuu jiru teenya gammachuu jiru teenya shaggooyyeen aadaa saba keenya saba keenyaa. jabeessa jabeessa jabeessa aadaa keenya. jireenya kan kee kan si mul'istu addunyaa irratti sittiin beekamtu jireenya kan kee kan si mul'istu addunyaa irratti sittiin beekamtu aadaa jabeessi bakkuma deemtu waydu waydu gammachuu jiru teenya hellee shaggooyyeen aadaa saba keenyaa. jabeessa jabeessa jabeessa aadaa keenya.
Akka dhaggeeffattoota keenya raadiyooniin sagalee ameerikaa sagantaan afaan oromoo galgala sa'aatii lamaaf walakkaadhaa qabe amma sa'aatii sadiitti sagantaa saatalaayitii naayil saatiitiin sanbata